muteze amatwi ijwi rya amerika iyi porogaramu y'ibiganiro byacu tuyibashikiriza iminsi yose kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri
ubwo rero iyo umuntu avuga ngo hakurikijwe abanyafurika benshi imbere umuntu yagombye kureba imyaka ishize ruriya rukiko rutangiye gukora rwatangiye muri bibiri na gatatu mu by'ukuri hagati aho ibihugu byinshi bya afurika nibyo byafashe iya mbere mu kuzana ibibazo uwo ni ernest sagaga aya- yahoze ari umuvugizi wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha avuga ku cyifuzo cy'umuryango wa afurika yunze ubumwe cy'uko ibihugu bya afurika byava muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha icc kivunga iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turagaruka ko mu kanya gato radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere mu burundi kuba kure y'iwabo biri mu bituma abana batwara inda z'indaro abana biga abo n'abigeme biga mu ntara ya bururi komine bururi muri zone gasanda ako gace ko mu ntara ya bururi kaza ku isonga mu bijyanye n'inda z'indaro ku bigeme fidelite ishatse niyo nkuru adufitiye
inda z'indaro naho ziriko ziragwanywa mu mashure yo mu ntara ya bururi ziguma zibonekeza nijimbere nestor ni umusitanteri wa komine ya bururi Eh, ku byerekeye eh, inda z'indaro muri iyi komine nabamenyesha yuko ziriho na cyane cyane mu rwaruka rwaruka rwiga ibiharo dukora mu buyobozi bw'indero mu ntara ya bururi byerekana ko mu mwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ushira ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abanyeshure ijana na mirongo irindwi n'umunani batwaye inda mu mashuri ari mu makomine agize intara ya bururi ikomine ya bururi niza ku isonga irimwo abanyeshure batwaye amada mirongo ine na batandatu byongeye muri iki gice cya mbere cy'umwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ushira ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu mashuri yo muri iyo ntara nyine ya bururi abiga barenga cumi na batanu nibo bamaze gutwara inda z'ishushu benshi muri bo bari mu ikomine ya bururi kuko ferme bucumi umuyobozi w'indero mu ntara ya bururi yavyigaye inzu rya amerika urabona ko dufite amakomine atandatu ahanini ni komine ya bururi agace k'imbo niho usanga eh, hari ibitigira bisumba mu yandi makomine kandi ikindi nacyo eh, muri ako gace k'imbo higa abana bavuye kure ugasanga baba mu mazu bakose nk'ibyo bigaca bituma rero biduza icyo gitigi kandi biragoye kurwanya kuko umva batagira aho baba aho imbo havugwa ni muri zone yitwa gasanda iyo zone hano rubibe n'intara ya rumonge naho bururi iri mu ntara kama ya bututsi iyo nayo ikaba irangwa n'imbeho zone ya gasanda yoyo iri mu ntara kama y'imbo aho naho harashushe ijwi rya amerika ryashitse kuri bimwe mu mashure ari ngaho mu gasanda neza na neza twagendeye ku ishuri ryisumbuye rya kajabure riri iruhande y'ikaburimbo riva mu ntara ya rumonge rigana intara ya bururi iryo shuri riri iruhande y'urusengero rw'abagatolika tuhashitse twaronse akaryo ko kuganira n'abigeme biga kuri iryo shure bamaze bapanze kubera ko bava kure mwe mubahe twe tuba ngaha nyene kwibarabara aho uvuka ni hehe je nsanzwe mvuka muri komine vyanda je naje kwiga ngaha nyene ncaza kwiga siasa zimene kubera naje mva kure sin- sinoronka ukuntu nza ndataha mahera mugana ce nshima gupanga nawe uvuka hehe vyanda yego nawe uvuka muri komine vyane komine bururi ugiye iwanyu uva ngaho uhagenza iminota ingana gute ndagenda nk'amasaha atatu je nanje ngenda urugendo rurerure ndashobora kugenda nk'umunsi wose kubera je ni kure cane biravugwa ko kubi- kwibana muri abakobwa bonyene ahantu bitoroshe nabyo ndabibona iri barabara rirahita cane kandi urabona yuko hari n'urusengero abari bo bose urashobora kuza batembera uko nyene ugasanga murahuriranye we hariyo abakobwa uzi bigeze gutanga- kubatangurira imbere cyangwa abo uzi mu bana batwaye twarabanye batwaye inda mugabo baragiye hatwaye inda bangahe hatwaye inda umwe undi nawe acarongo guhonya tuba nkangaho twayafita gucaha asigaye ino ivyo ivyo yasigaramo ndavyo twayicuze
niyo nta makenga mufise ko ibyashikiye abakobwa ahubwo mbere bishobora kubashikira Urumva amakenga rimwe na rimwe buryanye ubu nibaze ko ngira gufata ku ngufu bitakiriho gutwara inda rero birashira ugasanga ni n'umutima w'umuntu nawe nyine yabishimye nkarya shetani yashobora kugendera umuntu n'ubwo imugendera birashira ugasanga nawe uremere shetani mukajana nayo ndayegamiye asitera umuyobozi w'ishuri rya komine kajabure amenyesha ko inda z'indaro ku ishuri arongoye zihari ariko ko zigenda ziragabanuka nzokweza imyaka ibiri ngaha ariko nkishika abatwara inda z'ishushu bari benshi cyane aho usanga bashika nko muri cumi n'abandi ariko ku mwaka uheze turiko turaraba efekitife y'abatwara inda z'ishushu twari dufise baragabanutse cyane barashyitse nko kuri batanu uyu mwaka nawo kuva gitangura nta n'umwe ubu turamaze kumenya abanyeshuri bashika batatu kubw'uyu muyobozi hashyizweho icyo bita club stop sida iyo nayo igizwe n'umugwi w'abanyeshuri ugerageza guhimiriza abandi ku bijyanye n'ingaruka mbi z'ubusambanyi harimo sida naho biri uko iyo club ya stop sida iri kuri iryo shure yugarijwe n'ingorane nk'uko twavyiganiwe n'abanyeshure bayihurikiyemwo ntituraronka abitwigisha nka twebwe bahora babiserukira ubu baragiye ahandi ariko haze ko nta bitabo turonka tukaza baraduha nk'ibitabo twokoresha bakaza baturondera abantu bafise ubumenyi mw'ivyo bintu nyene bijanye na sida bakatwigisha ntihagire umuntu arokwa mu rudubi ngo nta vyatsi tukavyigishwa tukabimenya mu gihe ubushirangaji bw'indero mu burundi bw'uburenganzira abigeme bavyariye iwabo wo gusubira kw'ishure umwana acutse ishure rya komine ryo mu kajabure ryoryo bene abo bigeme ubwo burenganzira ntabwo bafise kubera ko ryegamiye idini rya gatorika i bujumbura fidelite yishatse ijwi rya amerika urakoze fidelite kuri iyo nkuru inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa afurika yunze ubumwe iherutse iherutse guteranira i Addis Abeba ngo yoba yarashigikiye icyifuzo cy'uko ibihugu vya afurika vyova muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha icc ikivunga mara iyo ngingo nitegeka igihugu ico ari cyo cose kubahiriza iyo ngingo mu kanya mugenzi wacu edi gwema yavuganye na ernest sagaga yigeze kuba umuvugizi wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha mubaza ico ivyo bivuze
buri gihugu ku bwacyo ntabwo ari umuryango umwe bwa afurika wayasinye ni ukuvuga rero ko ibyo basabye ndumva byumvikana niba wenda bumvikana ku cyerekezo ariko ingingo ya nyuma izagomba gufatwa na buri gihugu ku giti cyacyo kuko ni icyemezo gifatwa n'ibihugu ari ukwinjira mu masezerano ari ukuyavamo ndumva ari ibintu bisanzwe icyo umuntu gusa yavuga ni uko ngira ngo hamaze imyaka itari mike ku mugabane wa afurika hari abatishimiye bimwe mu bikorwa n'urukiko cyane cyane ibijyanye no gukurikirana abantu b'abayobozi bari mu nzego z'ubuyobozi kuko ariya masezerano ntabwo yemera biriya ibyo bita imyunite waba uri umukuru w'igihugu waba uri umukuru w'ingabo waba uri umuntu usanzwe iyo hari ibimenyetso gushinja icyaha ntabwo wakwitwaza ko ufite uyu mwanya n'uyu kugira ngo ube wacika urukiko ngira ngo rero nicyo giteye impungenge ariko ubwo ni ukuzareba icyo buri gihugu kizakora mu minsi iri imbere hanyuma se iyo ibihugu bya afurika bikomeje kuvuga ngo nibyo byibasiwe nkawe wakoranye n'urwo rukiko ubona bifite ishingiro ibyo abanyafurika bavuga ko ari bo bibasiwe cyane kurusha ibindi bihugu ntabwo nkeka ko kuvuga ko bibasiwe bwa mbere bwo ni ukureba n'igihe urukiko rumaze rushinzwe n'uko ibintu byari bimeze ku isi kuko urebye nk'ibibazo byinshi byagiye bizanwa imbere y'urukiko koko ibyinshi bireba afurika ariko nanone ibyinshi byazanywe n'abanyafurika ubwabo usibye bibiri byazanywe n'akanama gashinzwe umutekano ku bijyanye na sudani na libiya ibindi byose urukiko rufite ibirego byagiye bizanwa n'ibihugu bya afurika ari ibyemeye ari amasezerano ndetse n'ibitarayemeye ariko bishaka ku giti cyabyo nka kodivuwa kodivuwa ntabwo yigeze yemera ariya masezerano ariko inshuro ebyiri zose yemeye ko ibibera muri icyo gihugu urukiko rwabikurikirana kuko nabyo biteganywa muri ayo masezerano ingingo ya cumi na kabiri yemerera ibihugu bitemeye ariya masezerano ariko bibishaka kuba byaha urukiko ubasha bwo kuza gukora amaperereza ku butaka bw'icyo gihugu ni ubwo rero ko iyo umuntu avuga ngo hakurikijwe abanyafurika benshi ngira umuntu yagombye kureba imyaka ishize ruriya rukiko rutangiye gukora rwatangiye muri bibiri na gatatu mu by'ukuri nibwo rwatangiye nubwo hashize imyaka igera kuri cumi n'itanu wenda tuvuge hagati aho ibihugu byinshi bya afurika nibyo byafashe iya mbere mu kuzana ibibazo ari uganda ari congo kinshasa ari repubulika ya afurika ibyo byose byagiye biza bigasaba urukiko kuza gukora amaperereza ku bintu byabaye aho ngaho ubwo rero iyo bavuga ngo bakurikiranye abanyafurika kurusha abandi ni ukubanza kureba uruhare abanyafurika ubwabo babigizemo ikindi nakongeraho ni uko kurega urukiko ko rukurikirana abanyafurika gusa rwibanda ku banyafurika nabyo ni ukwirengagiza ububasha urwo rukiko rufite kuko rugendera ku masezerano nk'uko nabivuze rushobora gukora gusa amaperereza ku byaha byakozwe ku butaka bw'ibihugu cyangwa se byakozwe n'abenegihugu b'ibihugu byemeye ariya masezerano kuko umuntu ashobora gutanga izindi ngero ku isi umuntu yagakeka ko urukiko rwagombye kuba rwaragiye gukora amaperereza ariko niba ibyo bihugu byinshi bitaremera amasezerano urumva ko nta bubasha urwo rukiko rufite nayo mpamvu umugambi mu by'ukuri wari uko hakorwa ibishoboka byose kugira ngo ibihugu byose byo ku isi byemerere ayo masezerano noneho mu kwemera ayo masezerano bibihe ububasha urukiko rwo gukurikirana ahantu hose habeye ibyaha nta kuvuga ngo hari muri afurika hari muri aziya cyangwa se undi mugabane kuba rwakurikirana abo bantu icyo nacyo cyaba byaruta kutabakurikirana ibyo ari byo byose niko navuga bwana sagaga nk'igihe hari imiryango yitwariye igihugu runaka cyangwa se abategetsi runaka b'igihugu bakajya mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha gutanga icyo kirego ariko ahanini ugasanga igihugu ntago cyorohereza iperereza ngo ribe ryakorwa kugira ngo n'izo manza zibe zatangizwa icyo gihe urukiko rubyifatamo gute kimwe mu bintu ruriya rukiko rwahinduye ukurikije ibyaberaga rushana n'ibyaberaga hahoze ari yugosaviya ni uko ruriya rukiko rwemerera abakozweho n'ibyaha victime kugira uruhare mu rukiko kuba mu rubanza kuza bakagira ababahagarariye ibibazo byabo bakabitanga aho ngaho kimwe n'umushinjacyaha kimwe n'abarengera b'abaregwa icyo ni ikintu cyiza navuga rero urukiko rwagezeho ikindi navuga ni uko habayeho n'isanduku igoboka abakozweho n'ibyo byaha ariko rero ku kibazo cyaba rubajije iyo urukiko rwutangije urubanza ruvuga ko icyo gihugu ibyaha byabereyemo cyangwa se bene igihugu bakoze kiba gifite inshingano yo gukorana n'urukiko iyo bitabaye urukiko rufite uburenganzira bwo kujya muri ya nama nyobozi ya nama igizwe n'ibihugu byashyizeho uriya masezerano rukabwira ruti igihugu iki ni iki kirimo kutubuza gukora ntabwo kidufasha noneho bakaba bafata ingamba n'imigambi ikwiye kugira ngo icyo gihugu gifatanye n'urukiko mu kureba ukuntu urubanza rwagenda neza
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc uyu ni umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
gitegurirwa na studio ijambo nturere kazoza nturere kazoza
bakunzi b'ikiyago cya politiki nturere kazoza ndabaramutse nongere ndabaha ikaze uno munsi ni ikiganiro kidasanzwe kuko twagihariye ikiyago tugirana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe cndd fdd general evariste ndayishimiye agaruka ku cyo sendedefudede yiyumvira ku masezerano y'amahoro y'iyarusha no ku botumigwa mu by'ukuri mu biganiro byohuza abarundi
amasezerano y'iyarusha rero yari yarasinywe kuvuga uti mwe twe ntituyemera none wakwemera icyo wowe utazi jewe ndibuka bagitangura ibiganiro by'iyarusha mu mirongo icyenda n'umunani twaragiye jewe n'uwitwa kobako gaspar tugiye gusaba ko natwe tuja mu biganiro twafungiwe dar es salaam baradupfunga hanyuma hagiye abariko baradukubita inkoni niho nabaza none mwe mushaka ko twemera iki tutemeye nimutubwire icyo mushaka ko twemera ngo nimwemere ko muri abasoda kwa buyoya ngo baje kwica impunzi z'abarundi ngo bari ngaha muri tanzania turababwira twebwe muti turibo turabasenere defudede twe tugwana na buyoya none twahindutse abasoda kwa buyoya gute ngo zana ibibaranga twebwe ntiduca kuri aeroporo ngo dusabe karagamuntu ntayo baduha ntibaduha pasiporo ko turwana na leta twe twaje twagerageje uburyo bwose dushike kuko natwe turakeneye amahoro baratwanye gushyika aho dusaba tuti basi nimutureke twisubirire inyuma ibyo mukora mureregwa twebwe duca turitahira twigarukira i burundi urumva rero amasezerano yarusha ntibigeze bashaka ko twebwe tuyajamo bagumye babakumiye twagumye dukumiriwe turababwira tuti ibyo ari byo byose nimwamuri ko mugira amasezerano arondera amahoro mwibagiye abariko baragwana ntacyo muzoshikako none muzoyashyira mu ngiro mushyire mu ngiro ibyo mudakora none bafashe nk'umuntu yiviriye iburaya bafashe nka nyangoma ngo ngo ushyire mu ngiro ngo ngo amasezerano yo guhagarika intambara ahagarika iyihe iyo atarimwo nicyo gituma uvugize usome n'umurage w'amasezerano yiyarusha biranditsemwo ngo abagwana ngo tubasabye guhagarika ingwano none wumva yari amasezerano y'amahoro by'ukuri Ucu- muca mu- muri ayo masezerano nyene muca musaba kubera batagize bati turategetse yuko canke bari- twebwe eh, bati twebwe abagwana- bati twe turahagaritse mugabo bavuga ngo ngo turasabye ngo ngo abariko baragwana bahagarike intambara uca wumva ko hatari hagiye mu biganiro abagwana kuko ubu byandi mu masezerano yarusha agenda ubisome birimwo biranditse neza n'ibintu byibonekeza hanyuma rero birabananira kuyashyira mu ngiro none ntibaca umugari mu kirundi ngo ntawusomera indi urivuga urazi ko bari bagiye kugabangana ibyicaro none ibyicaro babigabagana gute mu gihe abanyagihugu bose batabizera ku banyagihugu bari bamaze kwicamwo ibice bibiri hari abizeye igisoda ca leta n'abizeye igisoda ca cdfdt urumva rero ntiwaza kuvuga ngo waba uri ku ruhande rw'igisoda ca leta cayo ukaba ku ruhande rwa cdfdt canye kuri fnr atari aho ntaco washobora kuvuga nico gituma baca babona yuko hakwiye rero ibiganiro by'ukuri byo guhagarika intambara ni- nivyo rero biba bizanye amahoro byavyaje amasezerano Eh, kandi mwarabonye yuko ugihe amasezerano yabaho impande zose zavuze ati kuva ubu turahagaritse ntibabonye ko bica bihagarara bica bihagarara ubwo nyene kubera haba haganiriye koko abagwana aha none ufatiye ku biganiro yuko biravuga uno munsi muri senti david mukunze kuvuga muti abantu bagirizwa ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi abantu barungitse abantu mu migumuko abo bantu ntibakwiye kuza mu biganiro abaronderwa n'ubutungane ntiboza mu biganiro ntimubona ko bizova bimera nk'uko nyine ubwa mbere bwo bwo eh, ntusubire kuvuga ngo ngo abantu bagerageje gutembagaza ubutegetsi barabutembagaje erega barabutembagaje kandi byarabananiye
ahubwo baraneshejwe mu nyuma mugabo igihugu cyo baragifashe none kuva igiziya tariki cumi na zitatu bavuze ko igihugu bagifashe batembagaje n'ibwirizwa shingiro bakuyeho nawe byagarutse ryari si igihe umu- nyene icyubahiro umukuru w'igihugu aciye agaruka akabisubizaho none icyo gihe igihugu cyari kwitwagwa nate uvuga rero ko bajya ba- ba- bajya rero baratembagaje ubutegetsi gutembagaza ubutegetsi ni ibara ridakogwa genda usome mu bitabo vy'amategeko mpuzamakungu usome ico ari co wiyitiriye ko wafashe igihugu uca ufatwa n'amategeko mpuzamakungu hajya bajya mu bisanzwe nico gituma tutumva igituma ama- ibihugu barimwo bitabafata ntavyo twumva kuko amategeko mpuzamakungu aravyemeza neza yuko ugize kudeta ukadekerera ko ariwe utwara igihugu igihugu kibazwa wewe ibiza kuba vyose imategeko mpuzamakungu aravyemeza biranditse neza nuko ntaza idokima birimo ni dokima ya oni naranayiberetse ndababwira nti ivyo muriko muravuga vyose banza mutubwire ubujera iyi periyode ninde ayibazwa kandi mwebwe ngaha ibiganiro mwama muriko murabivuga iminsi yose twebwe gusangira ijambo ni kazoza hariho ibi- ibiganiro byo gusangira ijambo kugira ngo mwubake kazoza c'igihugu canyu ivyo ntaho bisa bisana na bijya vango biganiro vyo guhagarika intambara genda urabe je unyereke kugira ngo igihugu kivuge ko kiri mu ntambara haba hariho imigwi ibiri igwana n'umurongo umwe agarukirako n'uwundi uwundi agarukirako uba uriho kuko baravuga bati hajya nta musoda ahinjira ahinjiye n'ingwano nta leta ihinjira ihinjiye n'ingwano jewe mbwira ko hari umutumba umwe canke agacimbiri urumva mu burundi bavuga bati aya agacimbiri leta y'uburundi ntigakontorora muga mu gihe c'iwacu twe twavuga tuti ngaha ntuhonyorako kandi bikandi bikaka kabisa bikaka urumva rero ico gihe twe twari twa- leta yagondojwe kuko ibona ko igihugu hariho ibipande itagikontorora igaca ivuga iti reka rero tugire ibiganiro kugira uburundi ntitubucemwo kabiri mwebwe muzi arico gipande mufise natwe ico dufise tubiteranye bisubire bibe kimwe ariko murindiriye ivyo ntimubona ko muzaba murindiye ko bibanza kuyangara kugeza aho bigera hiyo kandi mwashobora Mbega.
kubisamira mu nzira aha rero twiyumvire yuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hazoba eh, umuharwana cyangwa mu mwaka wa- w'ibihumbi bibiri na mirongo itanu duce twi- twiyumvira na nyenewo hanyuma duce tumuhamagara tugire ibiganiro byo guhagarika iyo ntambara kuko urumva uno munsi umuntu arashobora kuduga akaja ku iradiyo ubuho ni interinete ati je kuvundagiza umugwi ugwana witwa senarede Ucu- uwo muntu uca uvuga uti nyaruka nyaruka tu- mugire ibiganiro mu- mu byo guhagarika iyo ntambara ntibe ubundi nawe agaca abyuka ati nanjye nagize umuhari urwana witwa forebo nyaruka nyaruka mugire ibiganiro none urumva yuko hashobora kuba imigwi igihumbi I- ari imigwi yo kuvuga ku munwa itaboneka nicyo gituma burya hariho amategeko agenga intambara iyo igihugu kiri mu ntambara hacaba rero ibyo biganiro uri kuravuga hagati y'abagwa ari abana b'igihugu leta itegerezwa gutunganya ingene abo bana b'igihugu ibumviriza Ku- nka kurya umwana abwira se wiwe mu muryango ati jewe papa je ndafise ingorane iyi n'iyi n'iyi ntorera umuti hanyuma rero abo o leta itegerezwa kubumviriza kuko ni abana honete ni reka ndabivuge uko novuga nti ni- naho uba wacumuye uba wacumuye ibisanzwe ntuba wakoze isakirireko mugabo hariho rero ivyaha nka hamwe ubifashe minenegwe leta arizo bihanirwa nguha akarorero nk'ubu bunyene uravuze uti niyo mbare nta kibazo iyizire jewe leta ndabihevye hariho umuntu yakorewe ikibi hariho uwiciwe umuntu hariho uwatuririwe imodoka yatuririwe inzu bibasahuye ibintu Canke yaturiwe iradiyo
yasahuriwe iradiyo ibiki uwo muntu aciye avuga ati ko leta yase guca urubanza reka ndagwicire je nanje cambere mperako nturira ikintu cose nzi c'umuntu yabayemwo muri ivyo bintu nimushake bunyica rugupfa narapfuye reka rero jewe ndabikore ca wiyumvira abantu nkuba abantu bononewe ibintu bose bakwihora bibazwa nde bibazwa leta nico gituma leta ikivuga iti hariho abakwiye guhanwa abo onto ntimushobora kumvikana ingene bahanwa hakaba rero n'abandi usanga bakwegewe mu byo batazi kuko iminsi yose burya hariho abaja imbere n'abapfa kugenda bavuga ngo hari igihe noha- noharongera kunguko abo rero bavuze bati hari igihe noharongera kunguko mugabo atari bo mutwe abo rero nibo tuvuga tuti ni abana b'igihugu tubwira igituma mudashaka gutaha mu gihugu cy'amavukiro icyo bobo bisabira cyavuga bati none leta ntudupfunga ehe ngaba barazwi noneho ubuhoho abarondegwa n'ubutungane ntibashika na mirongo ine mugiyumvira abantu badashika mirongo ine babohe igihugu bakibohere imugongo nyene amakungu yemeze ko ari umenga ni miliyoni munani z'abantu bahigwa n'ubutungane ku buryo rero ayo makungu acaheba imiliyoni hafi icumi kugira agirire neza abaku- inkozi z'ikibi zizwi mu makungu zabikoze hagaragara ata kinyoma kirimwo yuko ari bo ntore ntibaze bahanwa none ko impera y'inzira ari mu nzu erega hajya bo kwishikana nk'ubu bakavuga bati nta kundi tugenze uko bishaka erega leta kubera ari umuvyeyi iraca urubanza hanyuma ikabandanya kuko igihugu urumva kibandanya ciga ingene kibeshaho abenegihugu barabandanya bakavuga bati none nk'abantu ba- baboreye mu gasho barya leta ntibariko barimbura turiko twunguka iki nkajya rero uhoze ubona nyiricyo ari umukuru w'igihugu avuga ati dutezurire aba a aba aturabagiriye ikigongwe baramaze gu- guhanwa kanganuko baza bahashe nk'abo urabona abaheruka ku- ku- kurekurwa nimwe n'ibyo rero nabo iyo baba ba- bemera bati jewe ndishikanye ngenza uko ushaka kuko niwe uri leta niwe uri umuvyeyi hajya rero leta ica iguma yiga uko umwaka uza uko umwaka uza gushika aho usanga vyahetse mugumye wigira akagarama ruganda ukibaza kugana na leta ariko wavuze kare ugeze kuvuga uti iyo inzego z'igihugu zihohotera abanyagihugu kenshi bivyara intambara iyo mwiyumviye nk'abantu bavuga bati twebwe eh, leta iguma ivuga ngo ngo turonerwa n'ubutungane ntuba wibagiye ko muri mwebwe harimo abari baraciriwe n'imanza igihe ca leta ya kiriya gihe mugabo bakabumva nakubariye yuko ibi vy'ubu bidasa na bijya vya kiya gihe kuko burya iyo leta yanye natwe twari kugwa muri ako kareta kacu erega niyo duhuye mu biganiro twavuga tuti sawa kuva ndibu ku munsi umwe barigeze kudufata nk'uko umenga ntacyo tumaze ca tuvuga tuti nta kibazo kuva ubu turitaye ibiganiro bizobera i bujumbura kuva ubu u, bizobera i bujumbura duca turataha kandi none twotaha turagira iyo dutaha urumva nka twebwe twari dufise aho dutaha mu gihugu cacu none wewe amakungu ari kwemera ko Burundi ruca tubucamo kabiri mugabo nabo ni abenegihugu bacumuye ku gihugu erega ntibacumuye kuri leta none mwibaza ko mbewe baza ko hajya bacumuye kuri leta gusa leta bayicumuye ko nk'uko ari yo igaba igihugu mugabo bacumuye ku benegihugu none abo benegihugu mbega bo ko mutabiyumvirira aba abo- abo abahuye ni- n'ibyago babateye abo biciwe abantu abaturiwe ibintu mbega nabo ko mutari ko murabiyumvira mukiyumvira abo ba niyo mbare nibo mwiyumvira muga ntimuri ko muriyumvira uwononewe ibintu je nagira ndagusabe duha- duhindukire tuje kuwononewe ibintu Nu- u- uwavyononye n'uwononewe ninde wogira mukuru ari wewe none uwonone ibintu ubu muri ko muramumarira iki Eh, hajya rero nico gituma tuvuga tuti bategeza kuza ba- baciribwa imanza hanyuma uwononewe ibintu nawe aca aboneraho kurondera indishi y'akababaro
ndagushimire general evariste ndayishimiye nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiyago ca politike ntorere kazoza jerome niyonzima nayo ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu naho butaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
inshuti z'ijwi ry'amerika makoze gukurikirana ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha ibiganiro ah, wabiteguye akabashyira hamwe ari innocent kimenyi kuri mikoro nawe ari kumwe naje fide niyo ngabo mugire mwese ibihe byiza
ikiganza duserukane eh. wowe wahize bose Ay, ay, ay, ay. ubona mu marembo nkiyumanganya Ah, nicyo gicara umugabo uganje mukwe bituza mere nabumvi imvura ihinda bikana ngira banyagiwe ndifuza gutura muri uyu mwenge ndimo yo mbega urukundo rudafite ikiguzi ubaye uwanjye nanjye mbaye uwawe inyenyeri inyobora tazigera izima intambwe yawe uzunsangira uti bihumbi wowe roho yanjye izaba